hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video about tinubu and oduduwa people my people my people as oduduwa people talk say 2023 dem no go vote no election for all yoruba pipo and tinubu dey let dem dey understand say election must dey say no matter what dey do say he must become president for two thousand and twenty-three, my pipo and oduduwa pipo say dem no go vote many of dem say dem no go vote but still dia some wey be say dem still tok say dem hmm, need to get option b because say if oduduwa no work tinubu own hey, maybe e go work because me they no go lose me they no go lose everything at the same time my people and now tinubu they let us they understand say lagos state say lagos state no before, for no be your uh, oduduwa people say lagos no before for people say if they want, they count their oduduwa Me, dem they count am from all this dis or your people Me, dem they count themselves as oduduwa Me, they no carry that their Oduduwa something, me they no carry and come Eko, me they no bring and come Lagos because Lagos people they no be Oduduwa at all. It got nothing to do with Oduduwa. Say if they want Oduduwa, me they go do their Oduduwa. For those their states where they do their Oduduwa, me they no carry and come nearer for that Lagos because say Lagos, they thought say Lagos no be Oduduwa. Say make all this make all these Oduduwa people, me they carry their Oduduwa go all this Oyo, all this Osun State and all those state ekiti state say dem fit dey do am there but make they no bring am come eko say because that one go hot because that one go hot and now eh, a lot of people don carry tinubu banner don carry tinubu picture put am all over everywhere for that lagos wey be say they tok say tinubu na im go come for na tinubu na im go be president for two thousand and twenty three. And many of lagos people, if we wan look this oduduwa people, people wey be say dem dey do this oduduwa people. People now from like or your state different or from some other states where we say dem not be from lagos but the real lagos people dem not too days through this. it's a hundred percent lagos people. like before you go visit Lagos, lagos you join this oduduwa yeah you know many like other yoruba states so many of them, it's a hundred percent like seventy percent of them, they follow tinubu because they want tinubu to become the next president so na im dem want and tinubu dey like say make dem no carry their oduduwa come eko make dem no carry their oduduwa come lagos because if dem dare carry di oduduwa dey start am for lagos say dem wan dey make move for move for lagos dey about oduduwa and ibc na anoda tin na dem dey find because e say since all these days e no dey talk put about oduduwa say okay o oh, oduduwa pipo dem dey do am for different state but doing it for the state wey be say e don become governor for there for two times and come dey carry and they come when be say the time when be say he won't become he won't become president Now they won't come carry Odùduwà come Èkó it no go possible say Yoruba no be say Èkó no they speak Yoruba but Èkó no be Odùduwà say make the people the state of your state of Yoruba wey be say they belongs to this Odùduwà They fit gather but Èkó people no go put am for this Odùduwà because e no go allow this thing to take happen and Oduduwa people, if they let them to understand, so they know what's happening for Lekki Toge. When they try to stop people, wey be say as end stars, They will be say they know. Yeah, At the end of the day, they see what's in leak to. And that governor Sanwo-Olu stand put say Oduduwa must not come to Eko, he must not come to Lagos. And wetin come they make me they confuse somehow be say Ilorin people they talk say yeah, Ilorin no be for Yoruba people why eh, tinubu they talk say may oduduwa no carry me oduduwa people no carry oduduwa come lagos <laughs> now so they won't come talk say na so yoruba people, lagos people now no come dey part of oduduwa bin a wetin tinubu they try try to talk because tinubu they try to turn everybody head upside down i no understand because at this matter can they go so now me this matter no come turn to another thing because tinubu they insist they let them they understand say he go go for that president and nothing this oduduwa people will do about it say he don already did, and I made the date come making just sit down for di seat na remain and oduduwa people, he they let them dem tinubu they let them understand say all these people wey be say they sit dey wey they stand for oduduwa so He said whether the, the people stand for Odudua, I be they not stand for Odudua, he must still become president. After he become president, before they could consider think about to talk about Odudua. For now, may they not carry their Odudua near Eko. Because if they start to they move, make move for that Eko, say they want to make Odudua for Eko, the main Eko. When we say they want to make Odudua for Lagos, nine B say another thing nine they define say because you e know go good make they come they arrest all these Yoruba agitators. The way we say that they go for yoruba awareness make people a lot of people know say yoruba people won't go on their own way and e dey let us understand say many of these people when we say that dey touch odudu wan go on their own many of them are from diaspora They did diaspora and dem dey make all these videos say yoruba won't go on their own say even if yoruba won't go on their own not be the people who did diaspora Not be them wan talk waiting the app, waiting the apple. you see a part of yoruba leader wey be say yoruba leader will be say they no support Is that hundred percent of yoruba leaders say at least eighty percent no support oduduwa say Now only few nine support oduduwa say how oduduwa wan come work like that because me waiting me i they think about this oduduwa be say why eh, lagos people know they quit they make video about oduduwa be say I believe say maybe that they fear someone because they don't want me they can't remove them from their house. And maybe wetin happen for that toll that time, when we say it happen because of say Governor sanwo if you don't do and finish, you will constantly come live video, live TV, Can't talk, say nothing happen, say nobody peme, say nobody peme, say not just eh, they, they, they not do anything, you know and at the end of the day these people can't they fear maybe now make all the yoruba people where they eko wey they like that lagos say eh? They don't want tok put for oduduwa and eh, the one wey go want tok put for oduduwa wey wan support oduduwa go fit support di oduduwa but e no go show im name e no go want because e no want anything where we say go involve with your family so many people wey me see say they do this oduduwa many of them inside hundred percent of oduduwa we say people they come come outside say they support oduduwa many of them. Now from diaspora and any yoruba wey come from eko in eh, lagos so be see they won't support oduduwa maybe dem dey diaspora dem dey another country They're not there for that naija but the one wey dey for that naija e no go show him face e no go show him e no go come out with a full chest say he won't come support Odudua because maybe dem dey feel say they go come remove them from their house you know or the thing will happen for that Lekki toll gate that is why many rally that they do am They dey carry their Yoruba awareness They go different states you know different states but they know they carry and they near Lagos the way that they go for different states for other place wey they say dem don go Ekiti dem don go different states wey they say dem don go do this yoruba awareness but the main place for lagos wey be say lagos na im big wey be say lot of people. Not we say many of people wey dey lagos Not there for social media but at least they need to let their awareness dey for that lagos They never see carry their awareness go lagos the main place for lagos so my people, i would like to end the video for here my people. make una let me know on a thing for the comment section and if una never subscribe make una subscribe on a bye bye till i come on our win next time bye guys see you guys in my next video bye guys